Iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba mugiye kugezwaho nanjye eugenia mukankusi muri repubulika ya demokarasi ya kongo lazare sebitereko uyobora kaminuza ya ebenezer iri mu minembwe mu ntara ya kivu y'epfo yafunzwe n'inzego z'umutekano ni umuntu tuziho iza developema ni umuntu tuziho ibyo gufasha abantu gusubira hamwe kwigisha abantu kureka intwaro kureka imbunda bakabana amahoro kuko byamye kuva kera icyo nicyo kiranga lazare ifatwa ryiwe riradutangaje rwose riradutangaje riratubabaje
uwo ni muhamiriza jean shyuhiye uyobora mituwarite y'abanyamurenge mu mujyi wa bukavu urukiko rukuru mu rwanda rwatangaje ko habonetse ibimenyetso bishya ikimenyetso gishya cy'ubushinjacyaha mu rubanza buregamo diodone ishimwe ibyaha byo guhohotera abakobwa guverinoma ya tanzaniya yo yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro hagati mu gihugu aya makuru yose turayarambura mu kanya gato duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ibirindiro by'abarwanyi b'abacanshuro b'abarusiya b'umutwe wa vagna muri libiya byagabweho ibitero by'indege zitagira abadereva fidel niyongabo afite inkuru izo ndege zitagira abadereva zaje ziva ahataramenyekana gushika ubu zarakoze ibitero mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu kirere cy'ahitwa al karuba aho ni ku birometero ijana na mirongo itanu mu mpanuka bushira ubuseruko bw'igisagara ca bengazi mu buseruko bwa libiya ico kibanza nico umugwi wagner ucumbitsemwo yamara nta basize ubuzima canke abakomeretse muri ivyo bitero libiya cyaranzwe n'ibibazo vya politike kuva muammar kadafi yahoze ayoboye ico gihugu avuye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kuva ico gihe ico gihugu cariciyemwo ibice hagati y'ubuseruko n'uburengero muri iki gihe kandi abanyamahanga bivanze mu bibazo vyaco kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda gushika mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kalifa haftar umukuru w'abagwanyi bakorera mu buseruko bwa libiya yakoresheje abagwanyi baturuka mu bihugu vya Chad, Sudan, Nigeria na Syria hamwe n'abacangero b'umugwi Wagner mu bitero vyiwe bitagize ico bishikako mu mugambi wo gufata umugwa mukuru Tripoli. Kuva ico gihe abacangera amajana n'amajana b'umugwi Wagner bagumye bakorera mu buseruko no mu bumanuko bw'igihugu inyuma y'uko bamwe muri bo bagiye muri Mali no muri Ukraine kwifatanya n'igisirikare c'Uburusiya mu rugamba.
guverinoma ya tanzaniya yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro mu gihugu rwagati ibindi kuri iyi nkuru fide niyongabo abantu batandatu nibo bahasize ubuzima mu gisagara ca durban mu gihe uwundi umwe yapfiriye mu gisagara ca port shepson hafi y'ibirometero ijana na mirongo ibiri mu bumanuko bwaho leta yo mu ntara kwazulu natal yatangaje ko abajejwe gutabara bariko bararondera abandi bantu indwi bavuze ko batoye ibiziga by'umupfasoni ari mu myaka ya mirongo ibiri n'umwana w'umukobwa mu gisagara ca Durban abamaze kumenyekana ko bapfuye gushika ubu n'indwi amazu arenga mirongo irindwi yarasenyutse mu gihe ayandi arenga ijana yononekaye bitewe n'iyo mvura y'isegenya leta yo mu ntara ya kwazulu natal yatangaje ko abantu barenga ijana na mirongo itanu batagira aho bakika umusaya abatari bake bahungiye mu mashure no mu zindi nyubakwa imvura y'isegenya n'imiyaga ikomeye byarageramiye muri iyi ndwi igice cegereye ibahari mu buseruko bwa Afrika y'Epfo. Ikirere kidasanzwe catumye haba imiyaga idasanzwe yononye ibitari bike mu bice biri ku nkengera z'igisagara ca Durban.
nk'uko mubyumviye iyo n'imvura nyinshi ivanze n'imyuzure yahitanye abantu barindwi mu mujyi wa Durban muri Afrika y'Epfo abandi bakaba baraburiwe irengero ya nkuru noneho twari tubasezeranyije guverinoma ya tanzaniya yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro mu gihugu rwagati ibindi nanone fide niyo ngabo ashikiriza ijambo inama nshingamateka umushikiranganji wa mbere kasim majaliwa yasiguye ko iyo ngingo yari yafashwe mu ntango yo mu myaka ya za mirongo icenda ingingo yari yafashwe mu ntumbero yo kugabanya impanuka zo mu mabarabara hamwe n'inyuruzwa ry'amabisi vyari vyiyongeye ico gihe gufata iyo ngingo bibaye inyuma y'uko abakora mu gisata co gutwara abantu n'ibintu bagishijwe inama n'inyuma y'uko habaye akarusho ku bijanye n'inyubako nk'amabarabara hamwe n'ingingo zo gukomeza umutekano umushikiranganji wa mbere kasim majaliwa yatangaje ko leta ya tanzaniya iriko ikora ibishoboka kugira yubahirize umutekano w'abanyagihugu bakora ingendo bakoresheje amabisi byitezwe ko gufata iyo ngingo yari imaze igihe bizogira ingaruka ziboneka mu gisata kijejwe gutwara abantu n'ibintu bishobora kuzogira akamaro mu iterambere ry'ubutunzi hamwe no kongereza uruja n'uruza rw'abanyagihugu bagira ingendo ishyirahamwe ry'abafise amabisi ryarerekanye ko rishigikiye ryivuye inyuma ingingo leta yafashe
aya rero yari amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na fidel niyongabo turamushimiye kandi tubibutsa ko andi makuru mushobora kuyasanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu aderese yacu kuri yutube instagram na facebook ni vewa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda aho urukiko rukuru rwatangaje ko habonetse ibindi bimenyetso ikindi kimenyetso gishya cy'ubushinjacyaha mu rubanza buregamo diodone ishimwe ibyaha byo guhohotera abakobwa bitabiraga amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda byatumye urubanza rusubikwa inkuru irambuye na mugenzi wacu eric bagira ubusa nyuma y'amasaha arenga abiri abantu bategereje isomwa ry'icyemezo cy'urubanza ubushinjacyaha buburanamo na bwana ishimwe diyodone uzwi nka prince kidi ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha undi imishimisha mubiri rishingiye ku gitsina inteko iburanisha yinjiye itangaza ko itagisomye icyo cyemezo umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatangaje ko hagomba kuba icyo yise urubanza rutegura urundi yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ko urubanza yagombaga gufataho icyemezo havutsemo ibindi bintu bigomba kubanza gukorwaho akazabona gusoma icyemezo umucamanza yibukije ko ari urubanza yari yarapfundikiye mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka yavuze ko habura umunsi umwe ngo asome icyemezo ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko ikiganiro cy'amajwi yo kuri telefone kigomba gufatwa nk'ikimenyetso gishya mu rubanza rwa bwana diyodone ishimwe umunyamategeko umwunganira emerine nyembo yabwiye ijwi rya amerika ko ingingo yo gupfundura urubanza ku bw'ikimenyetso kigaragaye ko ari gishya mu rubanza iteganywa n'amategeko overture zibaho mu rwego rw'amategeko no mu rwego rwa mbere hagiye habaho za overture n'izindi manza ryabaho za overture hari igihe urukiko rubona yuko rukeneye kumenya neza impamvu ikimenyetso runaka kiri gushyirwa imbere n'uruhande rukizanye cyangwa rukaba rushaka ko impande zose rugiraho impaka kuko kibaye ari n'ikimenyetso gishya cyangwa uko ubushinjacyaha bubivuga ntabwo cyafatirwaho umwanzuro cyangwa se nticyashingirwaho urundi ruhande rutagize icyo rubivugaho ntabwo bishoboka ko urukiko rwaca urubanza ku bintu bitagizweho impaka mu rubanza ngira ngo niyo mpamvu bashobora kuba bavuze bati reka twumve urundi ruhande icyo bagira gute icyo babivugaho umucamanza ukuriye inteko iburanisha avuga ko ayo majwi impande zombi ziburana zitayagiyeho impaka ngo hamenyekane aho buri ruhande ruhagaze ashingiye ku biteganywa n'ingingo z'amategeko ku manza z'inshinjabyaha umucamanza mu rukiko rukuru rufite icyicaro i kigali mu rwanda yanzuye ko ari ngombwa gusubika isomwa ry'urubanza hakazabaho kurupfundura mu mugambi wo kugira ngo impande zombi zijye impaka kuri icyo kimenyetso yavuze ko ari ngombwa ko ukuri kujya ahagaragara ku kiburanwa ishimwe diyedone ntiyari mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga uruhande rw'ubushinjacyaha bahanganye muri uru rubanza icyakora ku bijyanye n'iki kimenyetso urukiko ruvuga ko ari gishya umwunganizi wa ishimwe diyedone yatubwiye ko ataramenya ibigikubiyemo ku buryo yagira icyo akivugaho iyo uvuze ikimenyetso gishyashya kikagaragara ntabwo ndakibona ngo ngo ndebe kontenti yacyo ariko tubaye twaraburanye kikaba twarakiburanyeho ubundi ntekereza ko batakakoze overture gishobora kuba ari ikimenyetso gishyashya nabyumvishije nanjye nk'uko namwe mwabyumvishije ikindi navuga wenda ntazakivuga wenda mu miburanishirize nunganira umukiriya wanjye ariko maze kumenya kontenti yacyo ntabwo ntabwo kontenti yacyo ifite mu mpera z'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwatesheje agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha rugira umwera ishimwe diyedone ni nyuma y'aho ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufunga imyaka cumi n'itandatu muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni ebyiri z'amafaranga ubushinjacyaha burega ishimwe ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimishamubiri rishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina ni ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye igihe yari ashinzwe gutegura amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda azwi nka misi rwanda abavuga muri uru rubanza ni abakobwa batandukanye bagiye bitabirira iri rushanwa mu myaka itandukanye uregwa ahakana ibyaha akavuga ko ari ibiremekanyo iri rushanwa rya nyampinga w'u rwanda ryari ngarukamwaka riri mu marushanwa yakurikiranwaga n'abatari bake hirya no hino mu rwego rw'imyidagaduro yo mu rwanda kuva ishimwe yatangira gukurikiranwa mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ubutegetsi bw'u rwanda bwabaye buhagarutse irushanwa rya nyampinga w'u rwanda mu buryo bw'isi bw'agateganyo urukiko rukuru rwatangaje ko ruzapfundura urubanza ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ehe bagira ubusa jwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri gitego
ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje muri repubulika ya demokarasi ya kongo lazar sebitekerezo sebitereko uyobora kaminuza ya ebenezer iri iminembwe mu ntara ya kivu y'epfo yafunzwe n'inzego z'umutekano izina rye ryagaragaye muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri kongo yashinj- yashinjwe gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho irimo ma makumyabiri na gatatu na twirwaneho sebitereko aherutse gusohora inyandiko ahakana ibikubiye muri iyo raporo yavuze ko adakorana n'imitwe yitwaje intwaro yavuganye na mugenzi wacu edi rwema batubwiye kuko yafashwe yafatiwe ubuvira ariko nyuma baza kumurekura ariko basigarana aderesi ya perezida wa mituwarite ya uvira ko eh, nibongera gusubira kumushaka ariwe banyuramwo asa n'umwishingiye amfeti baramurekura eh, habaye uyu munsi barasubira barongera baramufata icyo tuzi tuvugana igihamya ni uko ari muri tede bisobanuye ngo muri serivisi ya ransenyema ya uvira araboshe yaba yabwiwe impamvu izo nzego z'iperereza zirimo kumukurikirana urabona natwe ntituriwuvira ariko impamvu nyamukuru bavuga ngo izina ryiwe ryoba ryaravuzwe muri raporo des experts de nations unies raporo kuri mahoro icyo nicyo twumva nicyo twabwiwe kugeza amagingo aya ngaya iyo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yamuvuzeho ivuga ko yafashaga umutwe wa emu makumyabiri na gatatu mwafatanije mu biganiro bihuza abanyekongo byaberaga i nairobi muri kenya wowe nk'umuntu umuzi hari uruhare afite cyangwa se hari uko yigeze afasha uwo mutwe wa emu makumyabiri na gatatu abo bita muri ba ekisiperi batanga ayo maraporo ntituzi iyo bava n'icyo bari cyo icyo nzi ni uko pasiteri lazari twafatikanije mu biganiro i nairobi mu kwezi kw'icumi na kumwe mu mwaka eh, w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na gatatu twari kumwe i nairobi dogiteri lazari tukaba dusanzwe tuzi kuko ari umugwaneza ari umurwanashyaka ahora akusanya abatavuga rumwe za minembwe abapfurero ababende n'abanyindu abahuza n'abanyamurenge tukaba tumuziho ubutwari bwo kwigisha abana mu za edikasiyo ni umurekiteri muri iniverisite mu minembwe tukaba tumuzimwo uruhari rwa kereyasiyo ya- y- y- y'ibitaro mu minembwe ubu ngubu ibitaro byo mu minembwe biri kure biri birarivariza bi- bi- bi- bifite ishingiro kuruta n'amasantere manini ano masantere y'inepfo n'ubwo eh, miriye ya minembwe irirekire irirekire cyane donc ah, mu magambo make ni umuntu tuziho iza developema ni umuntu tuziho ibyo gufasha abantu gusubira hamwe kwigisha abantu kureka intwaro kureka imbunda bakabana amahoro kuko byamye kuva kera icyo nicyo kiranga razari Iku- ifatwa ryiwe riradutangaje rwose riradutangaje riratubabaje ariko nanone iyi raporo ivuga ko yakomeje gukangurira abasore b'abanyamurenge kwinjira mu mutwe witwaje intwaro witwa twirwaneho ahanini ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge ibyo byo ntibyaba ikibazo kuri we iyo raporo idatanga abantu bahora bakangurira abantu kwica abandi bahora bakangurira abapfurero n'ababembe n'abayintu kwica abanyamurenge iyo raporo itavuga ukuntu minembwe ya- yasenyutse kuva muri 2017 kugeza uyu munsi abo biyita ngo ni ba expert ni bande bovuza amakuru bakareka impimbano bakareka gutunga ubwoko bumwe urutoki bakavuga uko ibintu bigenda ni raporo nyabaki ni raporo bido iyo si raporo ni ibinyoma ni ugutoteza ubwoko n'ubwoko bw'abanyamurenge butotezwa lazare ni umukristo ni umuntu w'imana eh, ukangurira abantu amajambere akabakangurira kubaho neza akabakangurira kureka izo ntambara icyo nicyo tumuziho abantu bose mu bihamya bwana muhamiriza ifatwa rye ryaba rivuze iki kuri kominote y'abanyamurenge cyane cyane za minembwe ah, ndetse no ku banyamurenge muri rusange none se razara nimba afashwe n'indi uzasigara nimba kizigenza umuntu w'umugabo ushakisha amahoro uzwi n'abafurero bahamya n'ababembe bahamya uzwi n'amoko meme bak- aturwanya uzwi ko ari umuntu ushakisha amahoro ninde usigara biduteye ubwoba n'impagarara Ah, bwana muhamiriza ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire urakoze cyane ndagushimiye umugoroba mwiza meshere journaliste
Edi Rwema nawe ngushimire kuri iyo nkuru tujye noneho mu burundi mu mpera z'icyumweru gishize hashojwe amasengesho yiswe gushimira imana nyuma y'imyaka itatu ishize perezida evariste ndayishimiye ageze ku butegetsi inkuru ndende ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi murayigezwaho na thierrive ndayishimiye hariho ishetani yari yanyoshe uburundi turayisengera turisonzesha kandi iyo shetani yarabohoye igihugu cyacu shetani yari yariganziye uburundi abarundi tuva hasi tuca tubanza kuyiboha duhejeje kuyiboha duca turayiba b'abarundi b'abahutu n'abatutsi turabiba turabatwara ubu n'abarundi dukomere amashyi imana yacu
imbere y'umutaga ku munsi wo gutangura hari hategekanijwe inyigisho ku ndongozi inyuma y'umutaga naho hagatunganywa amasengesho yo gushimira imana ijambo ry'ifatiro ry'ayo masengesho ryavuga riti naho umuntu yoshobora kunesha umwe babiri bomunanira kandi igitsibo c'imigozi itatu ntigicika vuba mu ijambo ryo kugurura ico gikorane umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragarutse ku ngeso zimwe zimwe ziziziye indongozi zigatera ivumwe mu gihugu mwovuga iki ku bantu uno munsi bagisenga abapfumu abantu bahejeje kuba imana ikibazo cya mbere tugasanga uno munsi baracirukira ibintazi bagenda mu bapfumu nitwabandanye uko ndababwiye ukuri abazohona ntibazobura kandi ibyo imana iramaze kubigaragaza yarabigaragaje twebwe tubikurikiranira hagufi turazi yuko indongozi ziraguza zimwe zimwe zimaze kuronka igihano cy'imana iyindi ngeso yiziziye bamwe bamwe mu ndongozi z'u Burundi ni ubusambanyi natwe ngaha mu burundi hariho abantu bizinziwe n'iyo shetani y'ubusambanyi idukwegera amahano mu gihugu cyacu ibyo ni ibyo niboneye muri iyi myaka itatu icyo kibazo cy'ubusambanyi nagira kandi ndabamenyeshe ko ari icyaha gitera umuvumo mu gihugu na cyane cyane iyo cyiziziye indongozi abandi umukuru w'igihugu yidogeye n'abakunda amahera bigatuma bahemukira igihugu ngaha iwacu rero niho haba harabonetse abaja kubira nanjye siko si imana yankoreye ahubwo yareretse abanyamwina ko babaho mu rwego nshingwabikorwa kugira ngo nayo icibagaragaza umunsi uri izina twebwe rero natwe ngo kuko imana irareka hakabamo ba kaboko babonye amaronko badashobora kwigumya kugira yerekane ko atatakorewe munsi y'izuba kitazoja ahabona generali majoro evariste ndayishimiye yarasubiye guha gasopo abacamanza akaba yagize ati amahoro umutekano birakwiye mu gihugu ariko abacamanza baracateranya bonse rimwe nimwiyumvire abana bari mu marira kubera umwana umwe mu muryango uwo nawe ateye amarira ni ubutungane bamwe muri mwebwe abacamanza muraciza ngondagonde mukitwaza ko amategeko abakingiye ataco nzobagira tugiye kubasengera twisonzesha iminsi mirongo ine murabe inkoni y'imana ko itazobakubita n'abashikiranganje baridogewe n'umukuru w'igihugu sintawe urukugene abenegihugu ari jewe batura ibibazo byabo kandi umushikiranganje arafise abayobozi abayobozi bakuru ariko bakagomba ko ibibazo by'abenegihugu aba jewe bo kubitorera inyishu umukuru w'igihugu ariko arashimira abarundi ko bamwitabye igihe yabasaba gukura amaboko mu mpuzu naciye mpimiriza mwese abarundi ni umunwa wose utegereza kuronka icyo ufungura umufuko nawe uronke amahera abarundi mwese mwari mwaramenyereye kugambarara ariko mwaciye muja ku kivi ku buryo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umwimbi w'ibigori watubanye mwinshi naho umwaka wakurikiye hari abaciye badutobera kugira ngo umwimbu usubira inyuma abavugabutumwa nabo bagiye barakurakuranwa mu gutanga inyigisho bashimikiye ahanini ku budasa bwofasha abarundi kubaka igihugu revera pasiteri ndayisenga apolineri ni uwo mu ishengero libre metodiste bagomba twese gutahura ko kuba barateranye mu budasa bw'uburyo butandukanye ntabwo ari ukuntu ahubwo ni umugisha imana yabikoze kugira ngo abantu buzuzanye ni ukuvuga ko hari icyo ushoboye uwundi adashoboye n'icyo uwundi ashoboye icyo uwundi ashoboye gutyo gutyo kugira ngo byose bigiye hamwe byubake ikintu kizima uwo muvugabutumwa yigishije kandi ko ata bwoko bubaho mu burundi kuko baba abahutu abatutsi canke abatwa nta rurimi imico n'imigenzo canke akarere bisangije umukuru w'igihugu akaba yongeye ko ko atamuhutu yagwanije umututsi umuvugabutumwa isidoni mbayahaga nawe yashimikiye ku mico n'akaranga ati ntushobora gutera imbere warataye imico n'akaranga byawe ugafata iby'abanyamahanga no kumenya kahise k'igihugu cawe birafasha kugira ngo habe iterambere mu gihugu aho uwo muvugabutumwa atanga akarorero kugwaruka rwa kino gihe umubonye intwari aho kukubwira kwa gasore bakubwire ndadaye akubwire nkuru nziza ashobora ko intwari yabonye ni vandani na jackie chan na rambo kubera ibyo twabigishije twamba kubagurira amafilime baramba abarundi bomenya kandi ko mu muryango ariho hava umushinge w'indero ituma umwana azokwiteza imbere muri kazoza kiwe n'ak'igihugu ibi twigisha bya by'imigambi no kwiziganiza kazoza umwana atangura kubibonera imuhira niyabona iwabo barya n'imbuto uwo mwana bizomugora ngera amenya kuzigama niyo abakuze abona umushahara wa se wiwe wose uherera mu gakaye kari ku ibari bizomugora ingene nawe ashobora kumenya kwiziganiza kazoza kiwe ku bijanye n'ibiturire ku mabarabara umukuru w'igihugu yemeza ko bitava ku gashahara gato abapolisi bahembwa ati none ko twabongeye umushahara bakaguma babijya byoba biva ku bukene canke ku ngeso ariko umukuru w'igihugu aragaruka akibaza ati none ko inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu zimaze imyaka irenga itanu zitangwa ku ndongozi kubera iki mudahinduka mukaguma mwigenza nk'abatazizamwo bamwe mu bari muri ico gikorane baganiriye n'ijwi ry'amerika barafise icizere ko abantu bariko barahinduka gusa impinduka zibonekeza buke buke kandi bifata umwanya utari muto utashimye ko tumufata amajwi ati imbuto yo guhindura ingendo n'ingeso y'aba abantu uwuyiteye si wayimbura habyarimana juvenali atashoboye kuja muri ico gikorane arashigikiye ko inzira yo guhindura abarundi hakoresheje ijambo ry'imana irashe kuko umuntu ahinduka mu mpande zose ijambo ry'imana ndetse bavuga bati yuko abantu bahinduka kandi guhinduka ni byiza iyo umuntu yahindutse yahindutse neza mu ijambo ry'imana yambara impuzu zimeshe mu ijambo ry'imana mu rugo iwe harakubugwa nk'abapfasoni wahindutse ahinduka byose n'isahani irahinduka ikozwa no mu ndimiro no mu bitungwa byose birahinduka iyo umuntu ahindutse
ndagushimire cyane yego murakoze Ciza Jacques nawe yari yashitse muri ayo masengesho yaratubwiye ico abona kiriko kirahinduka mu bantu mu bisanzwe intambwe igenda ishika buke buke ntica yihuta kubera ibihe bigenda bitorohereza abantu ko turi mu gihe n'igihe cy'iherezo bisaba ko abantu igihe ko bishyitse abantu bamenya ingene babibamo njyewe mu cyo mbona umukuru w'igihugu icyo akwiye gushimikira ko nuko mbona ku ihangiro yihaye ryo guhimiriza bene igihugu kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere nuko yobandanya muri iyi myaka ine isigaye kugira ngo ahimirize cyane kugira ngo abantu bavyumve ku kibazo c'uko hari kiriko kirahinduka mu bijanye n'ubutunzi ciza jack agira ati ku bwanje aho ngeze amaso nta ntambwe biriko biratera cyane twe turabona ibijanye n'ifu no gufungura ibiciro usanga bitorohereza abantu bato bato Joseline Nihezagire wo mu Rugarami Makamba atashitse muri ico gikorane co mu Marambya arabona abahinduka kubera izo nyigisho jewe ndiko ndabiraba kirahari kandi kinini kirahari kinini cyane hariho abazigendera ukabona ukuntu abantu bahindutse ta abahora badakora ibikorwa kanaka ukabona babyijukiye n'abandi umengo bica mu gutwi biseruka mu kundi ukabona ubu yahindutse ukabona ubundi nawo ca gikorane canke rya jambo ry'umwubahwa mukuru w'igihugu ntaco ryamuhinduye sindayihebura didasi arashima ukugena umukuru w'igihugu yitayeho ikibazo c'ubutungane nk'icya mbere navuga eh, gishimishije kinaboneka ni uko ubwa na mbere yagarukiye ubutungane ico ni ikintu ca mbere aho ndi hose n'abatama batava muhira bavyumva uko oye ba- bagira bati uyu muntu ico muduha tukamubona taragahora ku ngoma irambona cecile ati ukugena umukuru w'igihugu yahimirije abarundi mu gukingira amatongo byaragize akamaro ikintu cyashimishije umukuru w'igihugu yakoze nu- ni- niko yashimikiye kubwira abanyagihugu ko bokura amaboko mu mpuzu bakari bakarima bagaca imiserege mu mirima aho ba- batumbereye ngeramigabo isa nawe ashima ko varisito ndayishimiye atawagera umutwe ikigira kabiri ndamushimira ni uko mu ndongozi bakorana uwukoze amanyanga amufata atabyo atabyo kugira nka bimwe byo mu myaka yahera icyo je ndakimushimira nta mukuru nta muto bose bari mu makosa arabaha- ara- arabahana mu myaka ine umukuru w'igihugu asigaje ku kiringo ciwe cizarin ati ibiciro bigabanurwe ikintu twamusaba nyakubahwa perezida yogabanya ibi biciro by'ibidandazwa guhera ku bintu byo hejuru gishika ku kintu cya nyuma cyo hasi dufate nk'akarorero ku masima ku mabati ku bifungurwa ikintu icyo ari cyo cyose kigwa mu isoko akagabanya ibiciro sindayihebura didasi nawe ati hari urudandazwa rwahebwe kubera ibisabwa yotugarukira ubu hariho abantu bashobora gusanga bariko baratandaza nk'ibintu vy'ibiyeri ibinyobwa ugasanga babanza guca ngo ukuntu uze kwiyandikisha hariya harimo babihevye hariho ibi- ibi bijanye ni- n'iyi sukari ugasanga bariko barabura isukari ngeramigabo yise we asaba ko urongoye uburundi yobandanyaho ijambo abantu bato kugira bamushikirize akababakiye ikintu je mbona yokora ni uko yo- yokwegereza abenegihugu akaza arabaza ibibazo abenegihugu bafise kandi hariho ukuntu ahora atanga umurongo yene abenegihugu bato bato ntidushikirwa ngo dutange ivyiyumviro ico yene agikoreyeko agashikira mu benegihugu akagendera mu ntara mu makomine akabaza abenegihugu ukuntu vyifashe vyoba akarusho kuko hariho abantu usanga bamwe bamwe bagifise ingendo ya kera yo guhwakwanya abenegihugu nubu bagashinga itegeko ugasanga hariho abatariko bararikurikiza musenyeri wa diyoseze anglikane y'imakamba marite breze nyaboho arashima ko mu gihugu hatunganywa ibikorane indongozi n'abanyagihugu bagahabwa inyigisho zo guhinduka ati ni ingendo nshasha yatanguye ku ntwaro ya petero nkuru nziza kandi irashobora gutuma abantu bahinduka ati nk'uko perezida evariste ndayishimiye yabivuze mu gikorane giheruka no mu masengesho nibigishe guhinduka abarongozi b'ishengero barangura imigambi yobera akarorero abayoboke babo aho yibutsa akamo katewe abarongozi b'amashengero ko gutangura korora inkwavu ku mashengero abayoboke bakabyigiraho bakabikora iwabo gutyo n'ici icumi batanga kikaboneka marite breze nyaboho ati umuntu arashobora gufata ingingo yo guhinduka mu mwanya muto ariko guhinduka mu bikorwa ntibyama byoroha hari aho agwa abyuka kandi abantu ntibahindukira rimwe indongozi zirenga ibihumbi bitatu z'igihugu ntizishobora guhinduka ku munsi umwe kandi icarimwe hahinduka umwe umwe nayo guhindura igihugu si igikorwa c'umunsi umwe canke umwaka kirashobora gufata urunganwe ruzima ni ukuvuga imyaka kuva kuri mirongo ibiri n'itanu kuduga ariko musenyeri marite breze nyaboho aramaze kubona ko buke buke abantu bariko barahinduka cane cane bafatiye akarorero ku vy'umukuru w'igihugu akora ni nk'abakozi ba leta ubu bafashe iya mbere mu kurima no korora kijambere hamwe no guca bugufi imbere y'abo barongoye ariko ivyo biganiro ntivyokura ibihano uwagiriwe n'icaha yoshengezwa inaha ikamukubita mu gahanga kuko nabyo byofasha guhindura abafise agatima ko kutumva amategeko
Thierry Vendayishimiye urakoze cyane kuri iyi nkuru ijwi ry'Amerika yateguye ifatanyijwe n'aba- ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi ndabona tugeze no hafi kubasezeraho hari ku nshuti tubibutse muri make amakuru twabagejejeho mu kanya twababwiye ko ibirindiro by'abarwanyi b'abacanshuro b'abarusiya b'umutwe wa Wagner muri Libya byagabweho ibitero by'indege zitagira abadereva guverinoma ya tanzania yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro hagati muri icyo gihugu imvura nyinshi ivanze n'imyuzure yahitanye abantu barindwi mu mujyi wa durban muri afurika y'epfo aya makuru rero yose twabagejejeho mukaba mwakongera kuyasanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mukajya kuri yutube instagram na facebook ni vewa radiyo yacu aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye byari bihagarariwe na edi rwema ku buhanga bw'ibyuma hari kira yarafatanije na nadia taha naho nge mwumvaga kuri mikoro neugenia mukankusi mu izina rya bagenzi bacu bose rero tubifurije kugira ibihe byiza amahoro iwanyu no mu banyu